iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje nshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema amakuru yacu turayahera ku makuru y'ingenzi agezweho turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru duhere ku makuru agezweho perezida evariste ndayishimiye w'uburundi aratangaza ko nta mikoranire igisirikare cy'uburundi gifitanye n'inyeshyamba za fdlr zirwanya ubutegetsi bw'u rwanda zifite ibirindiro mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ibi ndayishimiye yabivuze mu kiganiro mbwirwaruhame yagiranye n'abaturage n'abanyamakuru kuri uyu wa gatanu yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru wamubajije icyo avuga ku byo u rwanda ruhora rushinja uburundi gukorana n'imitwe ishaka guhirika ubutegetsi bwa kigali burya iyo imigenderanire yatosekaye gutukwa birimwo kugira ngo aguturanye n'amakungu hajya ni nk'igitutsi yadututse kugira ngo amakungu akunda mwumve igihe twebwe twagenda gufasha igihugu cya kongo murazi yuko twabyumvikanye twese abakuru b'ibihugu bo mu bihugu bigize umuryango wa afurika buseruko twese atanumwe avuyemo n'u rwanda rwarimwo turumvikana ko tujya gufasha igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo kugarukana amahoro n'umutekano tugiye rero no kuvuga yuko twari dufise icyo tugiye gukora twamvikanye yuko turwanya imigwi yose y'abanyamahanga ikorera mu gihugu cya kongo ariko ikorera amabi iyose atanumwe avuyemo hanyuma tugaca dusaba yuko imigwi y'abanyekongo nabo baca bajya mu biganiro by'amahoro ari hajya mwumva ibiganiro by'amahoro bya nayirobi abanyamahanga bagataha mu bihugu byabo ku neza badatashe naho tukabagwanya rero icyo gihe twebwe aho turi hose n'u rwanda je twaravyivuga nivuga nti kwaba abajejwe umutekano wawe nawe wanje bavugana ahubwo dufashe kuko nibo bari bajeje urwego rw'iperereza mu rwego rukuru rwari rongoye izo ngabo u rwanda nibo rwari rwatwara ubwo rwego rw'iperereza tuca tumubwira tuti za muratubwira aho abo ba fdrr boba bari murabe ko tutabatera tutabateye muca mumenya ko ari abagenzi murumva ico gihe twarakorana n'u rwanda atangorane hanyuma rero u rwanda rumaze kwiyamamaza ko ruriko rukorera emuvereturuwa ni ukuvuga yuko ishavu ryaciye riza kuko uburundi buri kubufasha leta ya kongo nk'uko twabyumvikanye n'ibihugu byose byo mu muryango wa afurika y'ubuseruko uno munsi rero avuze ibyo ni ukugutuka rero jewe ikibi intutse ntibibe byo urumva ubu ndenganije none ko ibyo ariko aravuga atari byo turiko turakora kiziba atari byo turiko turakora hanyuma nawe gutukana arabandanya aza aravuga atwambika ibara mugabo nagira mvuge yuko nawe yotwambika ibara rimeze gute amakungu hagikongo niyari arabibona arazi iby'uburundi buriko burakora ko ari ibyiza buriko bufasha kongo kandi na kongo irabibona mugabo urumva nta kundi ko yabaye umwasi wa kongo umukunzi w'umwasi wawe acayitwa umwasi wawe mugabo twebwe ariko aduhora ubusa nico novuga ntihagire ico bibakomeretsa ko yatubesheye ni igitutsi muga yatubesheye nta kindi muri icyo kiganiro perezida evariste ndayishimiye yanabajijwe impamvu uruzinduko perezida felix tshisekedi wa repubulika ya demokarasi ya kongo yagiriye mu burundi mu cyumweru gishize rwagizwe ibanga ntihagire umunyamakuru utumirwa kurukurikirana avuga ko urwo rugendo rugaragaza imibanire myiza iri hagati y'ibihugu byombi ko kandi atari ngombwa ko buri gihe itangazamakuru ritumirwa mwene ibi bibazo bituma ncangira umwizero ncangira umwizero yuko demokarasi yamaze kwinjira none ushaka utuntu twose hakujemo ntunyemera ku buryo uvuga ko nakuroperezanta neza ibintu byose dutegereza kujamo tutagiyemo mugabo nagira nakubwire kandi ntiwabonye ko tugenda dutwenga mu bisanzwe niyo babonye serugo nayo na rugo bariko barayaga batwenga abana baca banezerwa bisanzwe bacavuga ati bayanze neza papa na mama namwe rero mwarabonye ko tuvara dutwenga hanyuma guca uvuga rero ngo ntegerezwa kumenya mwayaze uduki twayaze ibyiza kuko twavanye tumerewe neza kandi kijya cyari n'umwizero umwizero iki kwerekana yuko abantu ari abagenzi ibihugu ari bigenzi ku buryo umwe ashobora kuva muhira akajya gutemberera uwundi hanyuma bagatera inkuru hanyuma akagenda ibyo ni byo byerekana ahubwo ko ari ubugenzi bukomeye cyane n'ahandi ku byo twayanze ni iby'ubuzima bw'ibihugu byacu urumva ni niwe aserukira igihugu cya kongo aserukira icy'uburundi dutegereza kubona yuko imigenderanire yacu iri kugenda neza kandi tubirabye nta ngorane n'imwe ihari mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi inshuti zacu ubu tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa n'aho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi cya mbere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje kandi tubaye n'ikaze mu kiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo yufu eko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nge ugiye kubana namwe mu kiganiro ejo cya none ndi karemera patrick mbaye ikaze mu muryango nyarwanda hakunze kumvikana ingero nyinshi z'amakimbirane hagati y'abashakanye akenshi na kenshi ayo makimbirane abaterwa n'ubwumvikane buke buturuka ku buryo bw'amasezerano y'icungamutungo baba abashakanye baragiranye muri ubwo buryo bw'amasezerano y'icungamutungo twavuga nko gusezerana ivanguramutungo risesuye aho usanga bamwe kubera kutarisobanukirwa neza bavuga ko abahitamo ubu buryo aba nta rukundo cyangwa se kwizerana baba bafitanye kandi hari n'abadatinya kuvuga ko ubu buryo bw'icungamutungo ari intandaro y'amakimbirane mu muryango ese koko gusezerana ivanguramutungo risesuye bisobanuye ko nta rukundo ruba ruri hagati y'abashakanye cyangwa kutarisobanukirwa neza niyo ntandaro y'amakimbirane mu muryango inshuti rero bakunzi b'ikiganiro ejo ni mu nyemerere mbanze nakire mugenzi wanjye bazubagira fredawusi atugezeho bimwe mu bitekerezo mwatanze mu kiganiro ejo cy'ubushize ngende buze kugaruka mu kanya dukomeze n'ikiganiro ejo cya none
mugenzi wanjye patrick arakoze kumuha umwanya kambonero mbasuze kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza bakunzi b'ikiganiro rero munyemerere muri aka kanya mbasangize bimwe mu bitekerezo bamwe muri mwebwe mudahwema kudukurikira mwadusangije ingingo y'ubushize twaganiriyeho yagarukaga ku bana bahishwe umwe mu babyeyi kubera amakimbirane mu butumwa bwinshi twakiriye reka duhere ku bwa mari utuye inyamata aragira ati ntabwo bikwiye ko amakimbirane hagati y'ababyeyi yari akwiye kuvutsa umwana uburenganzira bwe mu by'ukuri uwo mwana aba ahohotewe kuko ntabwo aba azi ibyo se na nyina bapfuye nta nubwo aba akwiye kubimenya baba bagomba kubirinda umwana bakuzuza inshingano zabo nk'ababyeyi reka dukomereze ku butumwa bwa habimana utuye i gatsibo aragira ati ntekereza ko hakwiye gushyirwaho gahunda zifasha ababyeyi gusobanukirwa n'uruhare rwabo mu buzima bw'abana nko gutegura amatsinda yo kwigira hamwe uko bakemura amakimbirane gusangira inshingano cyane cyane bigakorwa mbere y'uko bibaruka bityo umubyeyi akazabyara yaragutse mu mitekerereze munyemerere dusoreze ku butumwa bwawe w'amahoro utuye umusanze aragira ati mu by'ukuri iyo umusore ateye inda akayihakana nta kindi wabikoraho nk'umukobwa uretse kwiyakira ugafata inshingano wenyine ku bwanjye mbona hakwiye gushyirwaho gahunda ihuriza hamwe ababyeyi bose bafite icyo kibazo bakaganirizwa bagafashwa mu buryo bw'imitekerereze kuko akenshi kudatuma abana babo bamenya base njye mbona ahanini biterwa n'ihungabana baba bafite bakunzi bacu rero mukomeze kuri iki kiganiro ejo kujyana kane n'ibice bitatu fm nshuti rero ndetse namwe bakunzi b'ikiganiro ejo mwakoze cyane kubana natwe
ikaze nanone mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda mu rwanda kimwe n'ahandi henshi ku isi mbere yo kwemeranya gusezeranya abakundana imbere y'amategeko babanza kugaragaza uburyo bemeranywaho bazacungamo umutungo wabo kuko imitungo ikunze kuba intandaro y'amakimbirane iyo bitateguwe mbere kandi neza itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashingiranywe impano n'izungura mu rwanda rigaragaza ko hari uburyo butatu bwemewe bwo gucunga umutungo hagati y'abashakanye ari bwo ivangamutungo rusange ivangamutungo muhahano ndetse kandi n'ivangura mutungo risesuye itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ribisobanura neza rikavuga ko ivangamutungo rusange ari amasezerano abashyingiranywe bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo wabo wose itegeko kandi riteganya ko amasezerano y'ivangamutungo rusange abashakanye bagomba kuvanga umutungo wabo uwo bakoreye bakiri ingaragu ndetse no mu gihe bamaze gushakana umutungo bashakanye ukaba uri hamwe buri wese afiteho umugabane ungana n'uwa mugenzi we muri ubu bwoko bw'amasezerano abashyingiranywe kandi baba banahuriye ku mwenda urugo rwabo rufite hari kandi n'ubundi buryo bw'icungamutungo ari bwo ivangamutungo muhahano ryo rivuga ko mu gihe umukobwa n'umuhungu bakiri ingaragu umutungo buri umwe yari asanzwe afite uba ari uwe awigengaho n'iyo bamaze gushakana uwo mutungo ntibawuvanga ni amasezerano kandi abashyingiranywe bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo bazahaha bari kumwe kuva ku munsi w'ishyingirwa kimwe n'ibyo bungutse mu mibanire yabo hari kandi n'uburyo bwa gatatu bw'amasezerano y'icungamutungo ari bwo bita ivanguramutungo risesuye aya masezerano asobanuye ko ibijyanye n'umutungo buri umwe aba afite umutungo mu gihe bari bakiri ingaragu ndetse n'igihe bamaze gushakana umwe akomeza kuba afite umutungo we ntibawuhuriza hamwe bashobora gusezerana ko umwe azana umutungo n'undi akazana uwe bashaka gukemura ikibazo runaka ariko mu bijyanye n'amategeko umwe aba afite umutungo ukwe n'undi ukwe ni ukuvuga ko abashyingiranywe bumvikana gufatanya gutunga urugo rwabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri wese kandi buri wese akagumana uburenganzira bwo gucunga kwikenura no gutanga no kugurisha umutungo we bwite undi atabigizemo uruhare ubu buryo bw'ivanguramutungo risesuye bukunze kutavugwaho rumwe n'abantu aho usanga bamwe bavuga ko nta rukundo ruba ruri hagati y'abashyingiranywe ndetse bakanavuga ko ubu buryo bw'ivanguramutungo risesuye ari intandaro y'amakimbirane hagati y'abashakanye ese koko guhitamo gusezerana ivanguramutungo risesuye bisobanuye ko nta rukundo ruri hagati y'abashakanye cyangwa kudasobanukirwa neza iby'aya masezerano niyo ntandaro y'amakimbirane mu muryango hagati y'abashakanye inshuti bakunze b'ikiganiro ejo ni munyemerere nakire mugenzi wanjye ishimwe honore atugezeho inkuru irambuye kuri iyi ngingo
itegeko nimero makumyabiri na karindwi akarongo kaberamye bibiri na cumi na gatandatu ryo ku itariki ya munani ukwezi kwa karindwi bibiri na cumi na gatandatu rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano n'izungura nk'uko ryatangajwe mu igazeti ya repubulika y'u rwanda nimero mirongo itatu n'imwe tariki ya mbere akarongo kaberamye ukwezi kwa munani bibiri na cumi na gatandatu risobanura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe mu buryo butatu burimo ivangamutungo rusange ivanga ivangamutungo muhahano n'ivanguramutungo risesuye aha abashyingiranwa babanza kumvikana ku buryo bahitamo bakanabusobanurirwa herekanwa ibyiza byarwo n'ingaruka zishobora gushamikiraho ivanguramutungo risesuye hari abavuga ko ritizwaho n'abashinzwe irangamimerere kuko babuvuga babuca hejuru uyu ni nkoranyi alexandre afite imyaka mirongo itatu n'icyenda urugo rwe rugeze mu marembera ari gusaba agatanya yize amashuri abanza amashuri abanza wenyine nkeka ko ari nayo mpamvu umugore wanjye yihutije gahunda y'ubukwe twasezeranye mu buryo bwa rusange muri rusange ni ukuvuga gutema twabyita nk'uburyo bw'akavuyo guhitamo uburyo bw'isezerano ntigeze mbutekerezaho kabiri ariko kubera ko umugore yize azi n'impamvu yo guhitamo uburyo bw'ivanguramutungo risesuye yabisamiye hejuru yaguze amasambu agura ibibanza yewe naze kubimenya ejo bundi pe sinari mbizi ni nayo mpamvu natangiye gahunda ya gatanya afite imitungo minsi yampishe mwigeze mubiganiraho se Ah, igihe twajyaga kubiganiraho yabaga nk'udashaka kunyumva nzemera ibyo nzasabwa n'urukiko aho gukomeza kubana nawe ubu naranzuye rwose ufitanye abana re dufitanye abana bagera kuri batatu bose wigeze bibaganizaho abana ntabwo ndabibaganizaho ariko nara- ubwo naje gufata umwanzuro nzabibaganizaho ndabizi bazabyemera kuko nabo barabona ko ntabanye neza n'umugore wanjye isezerano ry'ivanguramutungo risesuye ku bashyingiranwa ntirivugwaho rumwe kandi n'aba baturage bamwe bahamya ko nta rukundo ruba rurimo abandi bakemeza ko ubu buryo buba intandaro y'amakimbirane nubwo n'ubundi atari shyashya nta guhuza mu by'ukuri ntabwo urwo rugo wagira ishingiro kuko nta nta kwizerana buri wese aba ashaka kuvuga ngo nigwizeho imitungo undi nawe avuga ati nigwizeho imitungo kuba umuntu ashobora kwiyemeza ngo agiye kubana na runaka bitewe n'uko amukeneyeho imitungo na- icyo kibazo ntabwo cyaba kikiriho arabizi yuko imitungo ye niye ah, n'imitungo ya mugenzi we niye bakemeranya kubana n'ibyo bashobora kwemeranyaho uvuga iki ku isezerano ry'ivanguramutungo risesuye ku basezeranye ngewe iyo ngingo uko nyumva byumvikana mu muco nyarwanda ko uwo muntu ashobora kuba atamukunda njye nabishyigikira bitewe n'uko hari abagabo uyu munsi badashaka gukora akumva ko niba akuzanye ni urugero uri umwarimu akavuga atahembwa mu bihumbi ijana azantunga ajya ngurira n'amayoga ariko byibura byatuma hari abagabo bamwe babasha guhaguruka kugira babashe kuzuza inshingano zabo ryiza kubera yuko umugabo aragenda n'undi akagenda buri wese agafata akantu ke akiciraho nta kwirwa umuntu ahatana n'undi mu bantu bose mperekeza nta muntu ujya urusezerana ariko njye nzarisezerana ivanguramutungo ubwo ntibwaba ari ubusambo se cyangwa kutagira urukundo ruhamye reka da nimba twakundanye tugomba guhuza ibintu byose tugakundana koko ivanguramutungo ntabwo tuba dukundana ugaragaje ko ukunze umutungo kurusha uwo ugiye kubana nawe kuki wumva ubwo ari bwo buryo wahitamo ni ukuvuga ngo njye mbona ari byiza kubera ko buri muntu agira uburenganzira ku bwe- ku byo yazanye njye mbona ari byiza kubera ko umuntu aranakora cyane kugira ngo nibanatandukana azabone icyo ajyana Aye, ivanguramutungo risesuye ni ryiza cyane kuko buri wese aba yi- yigenga ku bye icyo wansanganye ni icyanjye cyangwa nawe icyo wazanye ni icyawe ntabwo ahubwo rusenya urukura byongera urukundo ntabwo nari nzi ko njye binabaho ahubwo hari abantu numvise bigeze kujya kubisezeranira ah umudamu aravuga ati cu kwawe nanjye cu kwanjye nubwo ukobwa nyine yari yafokasinze ku mitungo yumvishe ko icyo yazanye aricyo azagabana arebye muri amvirope abonye harimo ibintu biri aho ngaho by'ubutisheti ahita abona nyine ko itegeko rizamugonga ubukwe burafata nari mibereye ku murenge wa burafuye kubera iyo mpamvu ubu buryo ngo ababuhitamo si uko baba batizerana mu gihe umubano udashingira ku bintu ahubwo abantu ari bo babishaka gusa abantu mbarwa nibo bakunze guhitamo ubu buryo bw'ivanguramutungo risesuye ngezaho umuremyi theoneste ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa byumba na mugenzi we gahano ribera jean marie vianney umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa kageyo barasobanura uko kwigisha abagiye gushyingiranwa ku micungire y'umutungo bigenda ndetse hari n'icyo babona nk'impamvu ubu buryo butitabirwa n'abashyingiranwa Bo, iyo turimo dusezeranya uburyo bwose turabusobanura iyo tumaze kubisobanura rero nibwo bahitamo ubwo bu- bu- bu- buryo babona agiye babona bahitamo kandi ikindi itegeko riteganya ni uko binashoboka ko mwahisemo ivanguramutungo risesuye mwemeye no kuba mwakongera mugahindura bwa buryo bw'imicungire y'umutungo bitewe n'uko n'ubundi abantu babyumvikanyeho Ah, uburyo bw'ivanguramutungo risesuye navuga yuko ah, muri rusange mu rwanda budakunda gukoreshwa wenda nge ngiye nko kubwanya nko ku murenge wa byumba ntawe urabuhitamo abantu tugira benshi bakunda guhitamo ivanguramutungo rusange cyangwa mwibanda ku buryo bumwe ubundi ntimubutindeho mwirinda ko hari ingaruka zishobora gushamikiraho ubona abantu benshi bahitamo uburyo bwo gukorera hamwe bagafatikanya umwe ntacunga ibye ngo acunge ibye ubwo uko byagera kose biterwa bisigara biri ku burenganzira bw'abageni igihe mumaze muri iyi mirimo yanyu mwirangamimerere ku bunyamabanga nshingwabikorwa bw'umurenge nk'abakunda gusezeranya mubona ariyo mpamvu ituma abantu bitabira gake ubu buryo bw'ivanguramutungo risesuye Eh, iyo ubyitegereje buno buryo kuba butitabirwa eh, nawe utekereze nko mu rugo ari nk'amatungo imitungo abantu benshi bafite mu zikoresho batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi wenda benshi tugereranije nk'inka mu rugo hari nk'i- nk'ihene hari nk'intama uzi ko utayifiteho uburenganzira eh, kugira ngo nk'umugore azagire umutima wo kuyitazi ko atayifiteho uburenganzira cyangwa se umugabo yagira umu- uburyo bwo kubyitaho atabifite uburenganzira ubona bushobora kugabanya imbaraga ubona rero ngewe mu mboni zanjye ko mbibona ni ukubona uburyo bushobora gutuma abantu hagati yabo mu mu gufatikanya mu guteza imbere urugo bidashoboka cyane ukabona nk'ibijyanye n'icyizere bishobora kuba byanagabanuka eh, ku- umuntu akabona ko ari ikintu namukinga binaterwa nanone n'uburyo bw'imyumvire umuntu ahageze cyane cyane nk'iyo ubona bize
yenda guhera ku burezi amashuri yisumbuye kuzamuka baba babyumva kurushaho ariko abandi bize amashuri abanza n'abatarize ugomba kurushaho kubumvisha burya umuryango w'abantu babiri umugore n'umugabo bajya kuwurema ari uko babanje kugira ikiganiro hagati yabo tuvuge ki- cy'urukundo ko ubundi byakabaye niko bimeze bitabirwa cyane kugeza ubu n'ivangamutungo rusange Ni- akenshi usanga n'imyumvire ibintu bijyanye no kwemera burya usanga bifite uruhare runini mu gutuma abantu bashaka kuvanga ko baravuga ati ese niba bakundanye ni iki cyatuma ibintu ari byo bibatandukanye kandi bagiye gushinga umuryango umwe niko niko babyumva benshi bijyanye n'imyemerere ese mwe ntimwaba mubuca hejuru burya nta kitagira icyiza nta n'ikitagira n'ingaruka twebwe nk'abayobozi twigisha byose bivuga ngo kuko ari itegeko nta gihinduraho itegeko ryigisha uko ryakabaye buri wese akabanza akaba- akagenda yumva icyo ashobora guhitamo uburyo bw'ivanguramutungo risesuye itegeko ribusobanura nk'amasezerano abashyingiranwa bagirana hagati yabo bakumvikana gufatanya gutunga urugo rwabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri wese kandi buri wese akagumana uburenganzira bwo gucunga kwikinuza gutanga no kugurisha umutungo we bwite cyakora hakongerwaho ko umwe mu bashyingiranywe ashobora guha ububasha umwe muri bo bwo kumucungira umutungo bivuze ko buri wese aba afite ububasha busesuye ku mutungo we ariko hakazirikanwa uburenganzira bw'abana ku buryo batagira icyo bawuburana ngendishimwe honore mu kiganiro ejo
aha ngayo nguko rero dushimiye cyane nkoranye alexandre ufite imyaka mirongo itatu n'icyenda watubwiye ko atabanye n'umugore we neza nyuma yo gusezerana ivanguramutungo risesuye adafite amakuru kuri iri sezerano none rikaba ryarabaye intandaro y'amakimbirane ndetse akaba ashaka gatanya n'uwo bashakanye tunashimiye cyane kandi bamwe mu baturage badusangije ibitekerezo byabo batubwiye ko ivanguramutungo risesuye abarihitamo ngo aba ari nta rukundo rurimo hagati yabo kandi ko bukunze kuba intandaro y'amakimbirane abandi kandi batubwiye ko ubu buryo bw'isezerano ari bwiza kuko umuntu ngo aba yigenga kandi afite uburenganzira ku mutungo we ntitwabura kandi no gushimira ngeza umuremyi Theoneste umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa byumba na mugenzi we gahana libera jemve umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa kageyo batubwiye ko babanza gusobanurira abagiye gushyingiranwa amasezerano y'icungamutungo kugira ngo bitazaba intandaro cyangwa se bitazaba urwitwazo rwo kuba batandukana Anshuti bakunze b'ikiganiro ejo namwe mushobora kugira uruhare mu kiganiro ejo cya none nimutubwire ese guhitamo uburyo bw'ivanguramutungo risesuye bisobanuye ko nta rukundo no gukwizerana abashakanye baba bafitanye cyangwa kudasobanukirwa neza iby'aya masezerano niyo ntandaro y'amakimbirane mu muryango nimutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse no ku rubuga rwa x hose ni ukwandika ejo youth eko mu ijambo rimwe ubundi udusangize igitekerezo cyawe mujye muri kohereza ibitekerezo byanyu reka twumve indirimbo ubundi turaza kuba tugaruka mu kanya
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo iyo nkubonye uganira useka ibitwenge ari byose nkabona abana bacu baseka bakina agapira Mm. nzenga amarira mu maso mbitewe n'ibyishimo nkambona nkabona muje mwiruka munsanga numva ndi umugabo numva ndi umugabo iyo nkubonye useka unyishimiye wishimiye uko tubanye narara narara irari unyishimiye wishimiye uko tubanye numva ndi umugabo
shyikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
gusaba iwanyu nasezeranye kuza gufata nk'amata y'abashyitsi kugeza ubu ntacyo ahindutse kandi mbikora kuko ngukunda yo ntuzigera wicuza icyaguteye kunkunda kandi nzi ko nza guhora hafi kandi uzahora wishimye yo numva ndi umugabo iyo nkubonye useka unyishimiye wishimiye uko tubanye nararara
reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm unyishimiye wishimiye uko tubanye numva ndi umugabo ntakiza nko kugira amahoro mu rugo iyo ubuzima ndumva buryoheye kuko mbafite kuko mbafite numva ndi umugabo
reka nizere ko iyi ndirimbo yabanyuze nshuti rero bakunze b'ikiganiro ejo turimo no kugana ku musozo w'ikiganiro ejo cya none aho twumvise nkoranyi alexandre ufite imyaka mirongo itatu n'icyenda watubwiye ko atabanye n'umugore we neza nyuma yo gusezerana ivanguramutungo risesuye rikaba ryarabaye intandaro y'amakimbirane none kuri ubu akaba ari gushaka gatanya n'umugore we mu kiganiro ejo cya none kandi twanumvise bamwe mu baturage bavuga ko ivanguramutungo risesuye abarihitamo ngo aba ari nta rukundo ruri hagati yabo kandi ngo ko bukunze kuba intandaro y'amakimbirane abandi kandi twumvise batubwiye ko ubu buryo bw'isezerano ari bwiza kuko ngo umuntu aba yigenga kandi afite uburenganzira ku mitungo ye sabo gusa kandi twumvise mu kiganiro ejo cya none twumvise ngezaho umuremyi toneste umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa byumba na mugenzi we gahana libera jean marie vianney umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa kageyo batubwiye ko babanza gusobanurira abagiye gushyingiranwa amasezerano y'icungamutungo kugira ngo babashe kumenya uburyo bumva bubakwiriye bahitamo
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
nshuti rero bakunzi b'ikiganiro ejo naha dusoreye ikiganiro ejo cya none munyemerere nshimire buri wese wagize uruhare kugira ngo ikiganiro gitambuke by'umwihariko miziru kirisipe wari ku buhanga bw'ibyuma ndetse na nadine uwamahoro wari uhagarariye iki kiganiro namwe mwese kandi twabanye mu kiganiro ejo cya none ndabashimiye ikiganiro ejo cyo nakagaruka mwari kumwe nanjye kanimba patrick cyawo cyawo
abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi icya mbere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo iyo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
iyo nkubonye uganira useka ibitwe njyari byose nkabona abana bacu baseka bakina agapira Mm.
shuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isa ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze kuba